hello everyone welcome to Bose Corners TV please today is your first time on coming across my channel don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever I upload any video you'll be the first to be notified my returning subscriber almighty God will bless you I upload videos daily I do reactions on videos I do react on any video celebratory, royal homes entertainment I stage live shows every day. So guys, please you will kindly join me on this particular video. We are going to watch it together. And later on, we are coming back to see the reactions on the comment section. Share guys, just sit down with your popcorn. Let's watch this video and credit to the source of this video. So we are going to be reacting guys. This it's so touching and so moody guys this video is so touching ah my people Are they speak english Are they speak broken guys my name na boss secondas tv so make we gather watch this video together na know di late osinachi when e dey sing When im husband delete my people. hmm and wow if the woman think say she go delete like seriously she no go believe but this one na unbelievable untimely delete na dey use this woman delete she just give herself roip guys you understand me <tsk> ah so it's very very touching we get video e dey here when we go watch wen dem take carry im body come im hometown i just carry a body come im old time, im old time wey dem dey call uh, i think um, and uh, dem go im papa compound dem go carry am go church dem go carry am go different places una go see the video for here guys so we go sit down gather sit down for here come watch this video together we shocking something you know even though say e don tey when e when e uh, delete but You e see, dey very very shocking you understand me so na today i believe say everywhere right now we just dey shake for a village so many people singers everywhere all of them dey for there singers everybody dem dey for there right now so my people, na only god na go help us you understand me This life eh e get as e be di life get as e be so guys even though for example say the the the sen that ma dat fear na the sen na e go break the ma, na e go bring osinachi come back but just that it was just unfortunate that osinachi just play with his own life and definitely he say na christianity christians not supposed to comot for He not supposed to comot for husband house when you they get problem with your with your marriage my people, it it is very very sad It's e not good at all di something they pay me you understand me di something they mm, really mm. pay me for body ah god ah wow like now, no the late osinachi eh The singer when basically they sing everywhere the body just arrive People when pipo wey no know wetin be arrive The body dey inside this thing since dey for mortuary since dem put am for there you understand me guys dem just put the body for there Then i no know maybe because dem dey organise you know no because of say dem go do autopsy different kind of test wetin really kill am before dem go know you know say di case if di husband still dey face some cases When dem tok say na im husband na im kpai am so my people, oh god this life eh e get as e be oh my people. di dis in dey here oh go wash am together we go sit down here dey wash am oh, together oh. you understand me credit to the source guys so my people, this is very very painful come dey come lose life just like that, eh and now e don see children o woman wey no dey play with children o how you go come dey pray say e go change how person wen e dey wen e dey beat you dey flog you like small pikin a whole singer you go sing imagine na she na be the breadwinner for her own house for her own husband house everything the husband dey slave and e no dey work e dey there anytime when the youth woman go sing dem go pay am millions Now, im husband account Now the money they go my people, this is so so so it's uh, how will i say it it's so so painful very very painful and what? Now god na god no go forgive that man god no go forgive her. and people when they hear now say una don't even hear say una go dey for inside marriage wey be say the man they flog now di man no dey let una talk drink water keep cup for ground una go see sit down i mean woman when e husband dey beat o you understand me your husband dey beat you dey collect your money anywhere your business your husband dey sit down put make you comot for there guys make we react to this video na the video be this one guys so yeah, credit to the source credit to bbc so guys and in this thing for roads for their village i moved the music the sound because i have to be very careful with copyright you understand ha oh, god this is the arrival of uh, lano people were not know two months ago Now this woman comot e go where her husband send her to where Um, uh, uh, go to where where they don't return mm, na she go where they no dey come back na she go where you go you can never return na there you go dey so na na singer gospel singer na she be her name na Osinachi chi um, na Nwachukwu mm -hmm. they don carry am come he don come for his state you understand his state na abia state na im be na im body be this one when he did inside motor so when he did for inside dis motor you understand so maybe some people go don't forget and this woman wen e dey sing igbo woman wen e dey sing When he voice if you if you when e husband delete na be this one so wen dem don't carry come your own state for abia state you understand me so now you just come so hmm, na ah, wow di singer body eh, na dem go osinachi body dem go receive am for our old time this morning for amuna amupoke Um, hmm. Um, umaku umaku for umaku community you understand for abia state so the time don reach e don even pass so hmm, the na wow ah since april april uh, eight na we first hear o bad news april eight o na the husband na he kpai for hospital person wen e dey sick you no carry am go hospital person wey you dey beat you no dey allow am dey see e family so why e no go be say na you na him e kpaya so why now you dey deny suppose you dey treat this woman good you dey sing dey come na to dey gather the money you dey let am dey take care of herself just for the two years na e be like old woman go tie hair dark he black even come e old pass her old mama sef my people. how you somebody a whole big woman like dat dey alive and they be twins e be say the twins sef me i no understand that. and the twins last time I im even come out say nah. see ah, the day I don't go you know they see o oh. and if dem even say that they see spirit me i not even sure say spirit they go e be say the person newly die na spirit you go just appear uh-huh. <coughs> you go just appear you go just go you dey see am if you don die you don go you don go guys hmm. no be small thing if you don appear you don if you don go you don go you no dey see na we wey dey alive na we go just dey feel am na so be tomorrow if my enemy die tomorrow me i no go see am na i make am i dey dey very careful i know say no matter no be say she no careful but sometimes dem dey see careless death When be now you go careless by yourself by yourself you understand I will be hosting na children now my people, they don't enter the compound They don't stop They don't reach the compound People park follow them for village it is very very painful yes so the motor don't stop They go carry the this thing i know say all dis elders eh as the husband not even dey i don't know this tradition because dem supposed to carry and go di husband place husband he a eh, shit for church use bible clean yansh na im dem come carry am go im place hmm. dem don stop guys now right now hmm. and wow my people so painful this kind thing I e can dey touch me i summon courage o oh, because i'm too too too emotional sometimes sef i go dey ask my son sef are you sure i'm not depressed because i too dey emotional oh. i dey cry well well see am. Ah, na if the motor be that one they wan carry am comot so dem say make pipo give road give chance na the last dis thing be that one the last day on earth na be this one guys so painful <clears throat> feel like crying <clears throat> i pity for the children He don die she don die she don die so i pity for the children so if na person na him kill am so make him collect make him come make him no waste time make him make person wey him kill am make that one make make e kpai too so dem don dey carry am come now my pipo dem don dey carry am come so come come dia house dem go come stop dance am with am a little bit come dance reach so dem don carry am put for dia head direction all dis pipo wey dey dance wey dey work for here when they dance follow their body they try i give them hand the gasket is okay person don die don die mm. and so the time when the, my mother die that is it so somebody could not even go was it not corona period i don't know so guys as i see this video may you also rest in peace and credit to the source again abeg make you leave your own comment opinion on this video you know, how we are supposed to do, whether the